radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda biteganijwe ko umutungo utimukanwa w'umuryango nyakwigendera sinapol rwigara uherereye mu kiyovu mu mujyi wa kigali utezwa cyamunara kuri wa gatanu mbizi rwose kandi ari wowe umuhesha w'inkiko uhagarariye cyamunara nakubwiye ngo amakuru ushaka uyarebe mu itangazo nasohoye rirasobanutse vedaste habimana umuhesha w'inkiko mu nkuru ya eric bagira ubusa i kigali mu burundi ishyirahamwe ry'abagore b'abayisilamu mu ntara ya muyinga riravuga ko kwirukana umugore mu rugo kandi yarabyaye kubera kurwanya guharika bishyira ubuzima bw'abana be mu kaga bari kumva impuhwe basi z'abana babyawe kuri izo ngo zindi kumwirukana sepazi ini solisiyo ahubwo bari kuvuga bati umugabo nagumane umugore umwe mugabo uwundi amurekere mu byiwe abandanye amufasha n'abana bukuru fodo umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagore b'abayisilamu mu ntara ya muyinga mu burundi amaradiyo ijwi ry'amerika na bbc yahagaritswe by'agateganyo mu gihe cy'ibyumweru bibiri muri burkina faso kubera inkuru ku cyegeranyo cya Human Rights Watch kivuga ko ingabo z'icyo gihugu zishe abasivile ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na edi rwema repubulika ya demokarasi ya kongo irashinja sosiyete y'abanyamerika ya apo gukoresha amabuye y'agaciro ava mu bujura no mu nzira zidasobanutse mu gukora ibikoresho by'itumanaho rigezweho birimo telefoni za iphone na za mudasobwa ibi byatangajwe n'abanyamategeko bunganira icyo gihugu mu nyandiko boherereje sosiyete apple bayimenyesha ko bashobora kuyijyana mu nkiko iramutse ikomeje gukoresha amabuye y'agaciro bise ko agera kuri iyo sosiyete binyuze mu bujura kandi agacukurwa ahantu uburenganzira bw'abaturage bonyorwa abo banyamategeko bafite icyicaro mu bufaransa bavuga ko ayo mabuye y'agaciro ava mu birombe byo mu burasirazuba bwa kongo akajyanwa gutunganyirizwa mu Rwanda nyuma akisanga ku masoko mpuzamahanga. Aba basabye sosiyete Apple gukora ubushishozi n'ubugenzuzi kugira ngo itisanga mu byago byo kugura amabuye y'agaciro ava mu maraso y'abanyekongo. Sosiyete Apple yo yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP ko nta bimenyetso bihari ifite bigaragaza ko amabuye y'agaciro bakoresha ava mu mitwe yitwaje intwaro cyangwa ikindi gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. u rwanda rwashinjwe kenshi gushyigikira umutwe wa m makumyabiri na gatatu umwe mu mitwe irwanira mu burasirazuba bwa kongo ibirego u rwanda rwakomeje guhakana umuryango human rights watch uharanira uburenganzira bwa muntu watangaje ko mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka igisirikare cya burkina faso kishe bunyamaswa abaturage bagera kuri magana abiri na mirongo itatu barimwo abana hafi mirongo itanu na batandatu inkuru twateguriwe na fide niyongabo icyegeranyo cya human rights watch gifatiye ku itohoza yakoze ku makuru yavuga ko abantu bagera ku ijana na mirongo irindwi bagandaguwe mu bitero byakozwe mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mu mihana itatu mu ntara ya yatenga iri mu buraruko bwa burkina faso umushikirizamanza akorera ku mugwa mukuru w'iyo ntara uwahiguya niwe yatangaje ubwa mbere ivyerekeye ubwo bwicanyi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka umuvugizi wa leta ya burkina faso ntiyishyuye buno nyene ku bamuhamagaye kuri telefone barondera ko yogira ico avuga ku cegeranyo c'ishirahamwe human rights watch abategetsi b'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi nabo nyene ntibishyuye buno nyene igihe bari basabwe kugira ico bavuze kuri ico cegeranyo umushikirizamanza wo mu ntara ya yatenga yavuze ko itohoza ryatanguye ku bantu bataramenyekana bagirizwa ko bakoze ibitero mu mihana y'ahitwa Komsilga Nodin na Soro imbere yaho amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yari yagirije igisirikare cya Burkina Faso ko cakoze ibitero vyo kwihora ku basivile kiregwa ko ico gihe cica abasivile cikeka ko bakorana n'abagwanyi b'abayisilamu imbere yaho abategetsi ba burkina faso bari bahakanye amakuru yavuga ko abasirikare b'ico gihugu bishe abasivile
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika leta ya tanzania yahakanye amakuru ayishinja ubwicanyi gusambanya abagore ku ngufu no kwimura ku gahato abantu bagera hafi ibihumbi makumyabiri ibyo bikorwa byatumye banki y'isi ihagarika inkunga ya miliyoni ijana na mirongo itanu z'amadolari yashoraga mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije n'ibinyabuzima banki y'isi yari imaze guha icyo gihugu amadolari angana na miliyoni ijana ni amafaranga yacishwaga mu mushinga riguro ugamije kwita ku bidukikije kurinda ibinyabuzima no guteza imbere ubukerarugendo ikigo auckland institute cyakoze amatohoza kuri uwo mushinga kivuga ko abarinda za parike bagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe abaturage baturiye parike kuva uwo mushinga utangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi icyo kigo kivuga ko cyakuye ayo makuru mu baturage bahohotewe barimo n'abasambanyijwe ku gahato leta ya tanzania irabihakana ikavuga ko ari amakuru y'ibinyoma imyigaragambyo yo gushyigikira palesitina ikomeje gukwira hirya no hino muri za kaminuza muri leta zunze ubumwe za amerika iki kibazo kiragenda gifata indi ntera nk'uko bivugwa n'abategetsi batandukanye aho itangiye uhasanga abanyeshuri bashinze amahema bagakambika hagati mu kigo nk'uburyo bwo kugaragaza ukutishimira intambara israheli yagabye kuri palesitina yo kwihimura k'umutwe wa hamasi abo banyeshuri n'abandi babashyigikiye barasaba ko israheli ihagarika ibitero igaba barasaba kandi izo kaminuza guca umubano n'imiryango n'ibihugu bitera inkunga cyangwa byungukira mu guha israheli intwaro abigaragambije muri kaminuza ya california mu mujyi wa los angeles basohoye ubutumwa kuri interineti buvuga ko mu minsi magana abiri n'umwe ishize isi yarebeye ubwicanyi bwakorewe abanyapalestina ibihumbi mirongo itatu mu minsi ibiri ishize inzego z'umutekano zataye muri yombi abanyeshuri magana abiri muri za kaminuza mu mijyi ya los angeles boston na austin muri texas mu zindi kaminuza hari aho polisi byabaye ngombwa ko ikoresha ibyuka biryana mu maso kugira ngo itatanye abigaragambya
urakoze edi rwema mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma naho ku mbuga za fesibuke yutube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda biteganyijwe ko umutungo utimukanwa w'umuryango wa nyakwigendera asinapol rwigara uherereye mu kiyovu mu mujyi wa kigali utezwa cyamunara kuri uyu wa gatanu ijwi ry'amerika yamenye amakuru avuga ko kugeza kuri uyu wa kane nta muntu wari wabashije gusura uwo mutungo mbere yo kuwugereka muri cyamunara inkuru irambuye eric bagira ubusha ushingiye ku biri mu itangazo ry'umuhesha w'inkiko umunyamategeko vedasi habimana rihamagarira ababishoboye kugura kuri make umutungo kwa nyakwigendera sina paul rwigara rigaragaza ko gusura aho uwo mutungo uherereye byagomba gutangirana na tariki ya makumyabiri n'ebyiri bikarangirana na makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ijwi rya amerika yamenye amakuru avuga ko nta muntu n'umwe wigeze asura umutungo uherereye mu kagari ka kiyovu i nyarugenge mu mujyi wa kigali mu nshuro eshanu ijwi rya amerika imaze igenda ahaherereye umutungo umutungo ku masaha atandukanye ntiturabona abantu bawusura bashaka kuwugura mu cyamunara ahagana mu masaa sita zibura iminota mike mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ijwi rya amerika ryerekeje mu kiyovu ahabarizwa umutungo ugomba kugurishwa mu cyamunara yabashije kubona umwe mu bakozi bo mu rugo bo kwa nyakwigendera sina paul rwigara yadutangarije ko ari we ubika imfunguzo zifungura aho abagomba gusura umutungo banyura yaduhamirije ko kuva yamenya amakuru ko umutungo ugiye kugurishwa muri cyamunara nta muntu urabasha kuwusura uwo mukozi wo mu rugo kwa rwigara wari ufite akajerekani k'amata yarakuye mu gipangu agashyiriye abandi bantu mu kiyovu yatubwiye ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane hari abantu batatu barimo abahinde babiri n'umunyarwanda bari baje gusura ahaherereye umutungo yatubwiye ko bamusabye kubakingurira ngo basure ahari umutungo arabangira kuko nta burenganzira yari yahawe n'umuhesha w'inkiko ndetse na ba nyir'umutungo biracyateje urujijo rushingiye ku kumenya niba iyi cyamunara ishobora kuzaba nk'uko bigaragara mu itangazo ry'umuhesha w'inkiko ijwi rya amerika ku murongo wa telefone ngendanwa ryongeye guhamagara umunyamategeko vedaste habimana rigamije kumenya niba cyamunara ku mitungo yo kwa rwigara izaba kuri uyu wa gatanu nk'uko yabitangaje cyamunara igira igira periyode ni ukuvuga ngo igomba gutangira kuri cumi n'icyenda igasoza kuri makumyabiri na gatandatu warabibonye kandi mu itangazo abantu bari kuyisura se bimeze bite
bivuze ko usetse koko ayo makuru rwose nakubwiye ngo ibyo mvuga kuri iyo cyamunara ni ibiri mu itangazo nta kindi kirengamo ubwo rero twari twagiyeho abantu batubwira ko nta muntu urahasura tukibaza cyamunara izaba ejo ntabwo mbizi rwose kandi ari wowe umuhesha w'inkiko uhagarariye cyamunara nakubwiye ngo amakuru ushaka uyarebe mu itangazo nasohoye rirasobanutse bivuze rero ngo izaba byanze bikunze reka mbisubiremo Yego.
amakuru ukeneye urebe itangazo nasohoye ririmo amakuru ahagije nta kindi ijwi rya amerika ntiryabashije kubona bo mu muryango wo kwa rwigara ngo tumenye uko iby'iwabo byifashe umunyamategeko ubunganira gatera gashabana nawe ntitwabashije kuvugana nawe ku murongo wa telefone ariko twamenye amakuru ko yatanze ikirego mu rukiko rw'ubucuruzi gihagarikisha cyamunara nk'uko biboneka mu itangazo ry'umunyamategeko habimana umutungo ugiye kugurishwa kuri uyu wa gatanu wubatse ku buso bwa metero kare igihumbi magana inani mirongo itandatu na zirindwi byibura ugomba kuwegukana asabwa kwishyura akayabo ka miliyari imwe na miliyoni magana ane mirongo irindwi n'umunani z'amafaranga y'amanyarwanda intandaro ya byose ni miliyoni zisaga magana atatu mirongo ine n'icyenda banki y'ubucuruzi yakoje banki ivuga ko uruganda rw'itabi ptc rwa rwigara ruyibereyemo umuryango wa rwigara wo urawuhakana iyi cyamunara igiye kuba ku nshuro ya kabiri kuko bwa mbere umuryango wo kwa rwigara wasabye kuyitesha agaciro ariko inkiko zanga ikirego zakiriye abo kwa nyakwigendera rwigara mu manza zabanje bavuga ko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi urukiko rukuru rw'ubucuruzi rwanzuye ko imitungo ine irimo n'ugiye gutezwa mu cyamunara itagomba kugurishwa umunyamategeko nyakwigendera janvier rwagatare wunganiraga umuryango wa rwigara mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mbere y'uko apfa yavugaga ko koje banki yandikiye urukiko igaragaza ko nta wundi mwenda abo kwa rwigara bayibereyemo kandi ko nta yindi banditse ivuguruza iyo ya mbere ibyo ariko umucamanza yabiteye utwatsi avuga ko ikirego cyo kwa rwigara cyatanzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko ibi byateye abo kwa rwigara gutanga ikirego cy'ubujurire bagambiriye kurengera imitungo yabo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ibi nabyo byabaye impfabusa kuko mu gihe bagombaga kuburana umunyamategeko wabo yari yaritabye imana umucamanza yasibye urubanza mu bitabo by'inkiko avuga ko adeline rwigara atagaragaza undi wahagarara uruganda ptc limited kuko yaba we n'abana yabyaranye na rwigara bataba baburanye mu rubanza kandi uruganda rwo rwatanze ikirego asina paul rwigara yatabarutse mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu bihe yarahanganyemo n'ubutegetsi bw'u rwanda mu manza z'imitungo ye umuryango ukavuga ko aribwo bwamwivuganye mu gihe bwo buvuga ko yazize urw'impanuka zo mu muhanda bidateye kabiri mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu hoteli ye yo mu kiyovu ubutegetsi bwayihiritse buvuga ko yubatswe binyuranyije n'amategeko kandi ko itari ikomeye yashoboraga guteza impanuka mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani uruganda rw'itabi rwa rwigara n'ibirugize byose byatejwe mu cyamunara ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu rwanda kikavuga ko hari akayabo k'imisoro kabarirwa muri miliyari esheshatu banyereje icyo gihe imfura y'umuryango diane shima rwigara ariko umwana nyina umubyara bari bafunzwe ku byaha baje kugirwaho abere umuryango wa nyakwigendera uvuga ko byose bishingiye ku nyungu za politiki kandi ko ubutegetsi bugambiriye kuwukenesha hatagize igihinduka cyamunarira kuri uyu wa gatanu mu buryo bw'ikoranabuhanga cyamunara yaherukaga kuba muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga niyo ku nyubako KBC y'umunyemari Charles Mporanyi yagurishijwe miliyoni zisaga cumi n'esheshatu z'amadolari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ni ukuvuga barirwa muri miliyari makumyabiri z'amafaranga y'amanyarwanda y'ubu eh bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi ishyirahamwe ry'abagore b'abayisilamu mu ntara ya muyinga riravuga ko kwirukana umugore mu rugo kandi yarabyaye kubera kurwanya guharika bishyira ubuzima bw'abana be mu kaga mu ijambo yavuze ku munsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori perezida evariste ndayishimiye yavuze ko abagore barenga umwe kuri buri mugabo bakwiriye kwirukanwa bagasubira iwabo hagasigara umugore umwe aganira n'ijwi ry'amerika umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagore b'abayisilamu mu ntara ya muyinga bukuru fodo avuga ko hakwiye gukurikizwa amategeko y'imana ari kumwe na oriyani itangishaka muri iki gihe kandi turimo n'igihe kigoye iki gihe kitoroshye ku mukenyezi bita yuko ari umukenyezi bita umuhabara cyangwa yarenze ibigo cyangwa umushinga ntashobora kuba yararenze ibigo twebwe ntiduharura ko yarenze ibigo ariko aho bigeze uno munsi byitwa yuko turi ko turasambura amategeko y'imana kuko niko ndabyita tumaze gufata abakenyezi bamwe tubata inyuma y'urugo abandi baguma mu rugo byitwa yuko twinjiye direkite mu gusambura amasezerano y'imana ikindi nacyo haca haba iburagirika ry'abana umwana aca abura aho ahagaze ananirwa komyuti mpagaze hehe mpagaze kwande n'icyo gihe iyo ngingo naho yafashwe bari kubanza kuyiga mbega abakenyezi babayeho gute mu ngo zabo twabafasha gute koko guki kugira tugarukire agateka k'umukenyezi n'aho yoba yarabyaye bari kumviriza kumva impuhwe basi z'abana babyawe kuri izo ngo zindi kumwirukana sepa zini solisiyo ahubwo bo bari kuvuga bati umugabo nagumana umugore umwe mugabo uwundi amurekere mu byiwe abandanya amufasha n'abana e none muri kano kanya ishyirahamwe ryanyu riri ko rifasha abakenyezi gute cyane cyane aho muherereye mu ntara ya muyinga ishyirahamwe ryanyu muri ko mubafasha gute
twamaze gutegura yuko abakenyezi tuzobaha inyigisho n'ingene bo kwifata muri ibyo bihe bigoye ego abajejwe intwaro bobo muramaze kubegera kugira ngo iki kibazo bakibafashe kugikemura mu kibano cyanyu mu kibano cyacu abajejwe intwaro benshi ntituravugana bamwe nk'abanyumbakumi abashefu dokasi turakunda kuganira icyo kibazo ugana aho bakakubwira aho umukuru w'igihugu yashyize twebwe ntitwokuraho ahubwo tubwirizwa gukurikiza itegeko muri make n'icya kindi nyine cyo kwinjira mu igena ry'imana tukinjira mu idini y'umuntu tutabanje kwinjira mu bitabo mbe ibitabo by'imana by'iyo dini bivuga iki mbese ibitabo byose biragihuriza ko rero akajambo ka nyuma ntuhanura nubwira abakenyezi ba kisilamu baba bari ko baranyumva ni uko bugira ukwihangana hanyuma bagakomeza amasengesho kuko ibintu byose ni mu masengesho hanyuma no kwegera indongozi bazisigurire aho zizoja n'aho zizotwara abo bana kuko imbere y'imana nta kuvuga ngo imana izoca urubanza yisunze iki imana izoca urubanza yisunze ibyaha umuntu yakoze ntizoca urubanza yisunze umuntu yaraharitse murakoze cyane madame bukuru fodo aserukira ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abayisilamu ngaha mu ntara ya muyinga turabashimiye cyane namwe murakoze cyane
abagore mu majwi yabo ku ijwi ry'amerika
buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara saa saba n'iminota makumyabiri tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi ry'amerika
muryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
guhijira mu mugore no kwiteganyiriza
n'ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu rwanda no mu burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi ry'amerika mu kiganiro cy'abari n'abategarugori ikibazo cyo gukuramo inda kifashe gite mu rwanda ababyeyi bagitekerezaho iki abatwara izo ndabo babivugaho iki abanyamategeko n'abaharanira uburenganzira bwa muntu barasaba ko itegeko ryo gukuramo inda ku bushake mu rwanda ryavugururwa gloria tuyishimiye mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano ryasohotse mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani no mu iteka rya minisitiri w'ubuzima rya bibiri na cumi n'icyenda gukuramo inda ntibyemewe gusa harimo ingingo iteganya ukutaryozwa icyaha cyo gukuramo inda mu mategeko ingingo y'ijana na makumyabiri na gatanu y'iryo tegeko ivuga ko nta buryozwa cyaha bubaho iyo gukuramo inda byakozwe kubera impamvu zemewe mu bigize izo mpamvu harimo igihe umuntu utwite ari umwana kuba usaba gukurirwamo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato kuba yarayitwaye nyuma yo kubanishwa ku gahato n'undi nk'umugore n'umugabo usaba iyi serivisi kandi agomba kuba yaratewe inda n'uwo bafitanye isano ya hafi kugeza ku gisanira cya kabiri no ku bindi ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite ingingo ya gatanu y'iri tegeko ivuga ku bijyanye n'ibigo by'ubuvuzi byemerewe gutanga iyi serivisi yo gukuriramo umuntu inda iyi ngingo igaragaza ko bikorerwa mu kigo cy'ubuvuzi cya leta cyangwa icy'abikorera kiri ku rwego rw'ibitaro cyangwa urwa polikirinike cyemerewe gukorana na minisitiri ufite ubuzima mu nshingano ze gusa umunyamategeko metre inosa ruhumuriza wabona ko kuba izi serivisi zitagera ku mavuriro mato mato yegera abaturage ari imbogamizi batanga n'ubwo bushobozi bwo kuba bakemura ibyo bibazo ndetse abo bimenya ko kora imisanzu bisanzwe ahantu hatagira n'imodoka ibyo bisanzwe bisanzwe bimwe kuhagera bigoye ibikorera imihanda n'ibiki ntabwo bitagiye n'ikibazo kugira ngo azagere n'ahandi azafata azahabwa ubufasha ugasanga byamuviramo n'urupfu radiyo ijwi rya amerika yatembere mu kagari ka gisa mu murenge wa rugerero mu karere ka rubavu ni agace gafite abangavu benshi batewe inda baba bakora imirimo y'ubucuruzi buciriritse nubwo tutabashije kumenya umubare wabo twaganiriye n'umwe muri bo tutifuje gutangaza imyirondoro amaze guterwa inda inshuro ebyiri aho inshuro ya mbere yatewe inda afite imyaka cumi n'irindwi kwiyakira byabanje kugorana uyu mwana w'umukobwa kugeza ubu afite imyaka makumyabiri gusa avuga ko yagerageje gukuramo inda kwa muganga ariko agasanga ku kigo nderabuzima cya gisa aho abaturage bo muri aka gace bivuriza izi serivisi zitahabarizwa ku mwanya wa mbere nabitekerejeho numva ko nyine njyewe ubwanjye kubyiyakira byari kure kure ya yinuza ubwo noneho biranga nyine ndavuga ati mbese ndi kubona abandi bingwire mbese mbitekerezaho cyane numva ko ntayo waravuze utari ko iyo serivisi ntayo ntayo wabimenye utese ko ntayo ubwo niba bigerageje nyine nari nshatse kubigerageza biranga byanze bite byanze kubera ko wasanze serivisi ntayo nasanze nta mafaranga mfite yo kuba nayikuramo ijwi rya amerika yongeye kuvugana n'umubyeyi mukamusoni providence nawe ufite umwana watwise afite imyaka cumi n'itandatu uyu mubyeyi nawe yemeza ko izi serivisi iyo baza kuzibona ku kigo nderabuzima bivurizaho bari kukigana muri aka gace kacu harimo abana benshi pe bagiye baratwara inda anari batoya cyane kuri sandirine ubwo rero ni ukubera ko nta serivisi zihari bajya banarajya kubikora ntabwo bakishimira kuheka abana ugasanga umwana yabyaye afite imyaka cumi n'ine ubwo iyo serivisi ihari yagenda kubikora umubyeyi yavuga ati simana umwana w'imyaka cumi n'ine uyu mubyeyi yemeza ko iyi serivisi yakemura ibibazo byo kurera abana benshi kandi babayeho mu buzima bw'ubukene umubyeyi yavuga ati simana umwana w'imyaka cumi n'ine ngajye mfite abana barindwi bondi kurera umugabo yaragiye ubwo rero ntabwo nakishimira ko sandirine azanaho abandi bana babana be babaye babiri ubwo rero ntabwo nanjye nakishimira mu itegeko nimero mirongo itandatu n'umunani akarongo kaberamye bibiri na cumi n'umunani mu ngingo yaryo ya gatandatu ivuga ko iyo uwatewe inda ari umwana we n'abamuhagarariye bashobora kumvikana ko umwana yakuramo inda gusa mu gihe batumvikanye icyifuzo cy'umwana nicyo cyitabwaho bigaragara ko ubwabyo bigoye ko umwana yabwira umubyeyi ngo bige uko yakuramo inda ahanini bitewe n'imyumvire umubyeyi waje neza angelique w'uyu mukobwa tutashatse gutangaza imyirondoro nawe ntakozwa ibyo kujya inama n'umwana kuri icyo kibazo ntabwo ntajyayo
kubera iki yakora icyaha cyo gusambana agakora n'icyo kwica nyiragezeho christine utuye mu murenge wa rugerero mu karere ka rubavu nawe afite umwana we wabyaye atagejeje imyaka y'ubukure avuga ko niba umwana atwise agomba kubyara akarerwa hamwe n'abandi iyo myumvire yanjye ntabwo mbese mu myumvire yanjye ntabwo icyo gitekerezo nigeze ngigira ko ndanakigira abantu b'inanda ngo bajya serivisi zo gukuramo inda ntabwo bajya bazitekereza kuko ariyo myumvire yabo bazi ko kubyara ari ukubyara ko uyu mwana yatwise agomba kubyara waba uri mama we ukarerana n'abandi bana ufite imirimbanyi iharanira uburenganzira bw'abagore mu rwanda esita ingabire ibyo ishaka we aba ko hari izindi mbogamizi z'uko gukurirwamo inda bitemerwa na serivisi z'ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli ariko ikintu cya mbere navuze cya leta ni mituweli mituweli ntabwo bayikoreraho abosho ni ikintu kinini cyane so nimba itadufasha izo serivisi zigasubira kuri mituweli basi umuntu akamenya ko agiye kurushywa no gushaka n'iyo tike ijya kuri ku bitaro yamuvunnye ariko basi azi ko nanagera iyo mituweli ye iri gukora yongeraho ko abaganga batabasha gusobanurira abagana serivisi yo gukuramo inda bishyura ijana ku ijana by'ikiguzi cya serivisi kandi bihenze cyane ku buryo ba mikoro make batabasha kwishyura ayo mafaranga baragufasha ariko bajya kugufasha biciye muki urumva ko ntibanakubwira ko bari kukuvurira twive ubimenya bamaze bamaze kugushyira mu bitaro ukaza kumenya ko baba bari kukuvurira twive so iyo baba badufashaga bakaza batanga information nimba bazi ko izo serivisi zibaho zitangwa bakikubona ko uje gushaka abortion they lay it out for you bigenda gutya bigenda gutya bigenda gutya evariste mugwanashyaka umuhuzabikorwa w'umuryango crado uharanira uburenganzira bwa muntu aganira n'ijwi rya amerika yemeza ko serivisi zo gukuramo inda zihari mu rwanda ariko zitorohereza abazigana ava ko bihabanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu kuba umuntu yashaka uko akuramo inda akaba yabura iyo serivisi hari n'umuntu wenda utabona n'amafaranga n'urugero ibihumbi icumi byo kujya ubu kugera abantu hari icyo kigo nderabuzima kirari bimufashamo rero twumva baha uburenganzira santire do sante nazo of course niba ari abaganga babyemerewe bakongera n'umubare w'abaganga kuri izo santire do sante bashobora kuba batanga iyo serivisi icyo ni cyo kintu dushyigikiye ariko izindi kondisiyo zose zo twemera yuko zaguma uko ziri nubwo iri tegeko rigifite imbogamizi hari ibyemezo bimwe na bimwe byagiye bikurwaho nko kuba ushaka gukurirwamo inda hasabwa icyemezo cy'urukiko mu ibarura rusange ryakozwe mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri byagaragaye ko abangavu bafite kuva ku myaka icumi kugeza kuri cumi n'icyenda bangana na kabiri ku ijana batewe inda zitateganyijwe gloria tuyishime ijwi rya amerika u rwanda rurifuza kuba rwaranduye burundu indwara ya malariya mu mwaka wa bibiri na mirongo itatu mu mwaka ushize abarwayi ba malariya bagabanutseho mirongo inani n'umunani ku ijana inama nyafurika ya munani kuri malariya isoza imirimo yayo i kigali kuri wa gatanu nayo irasuzuma uko malariya yacika ku mugabane kigali asumuta kaboyi abitabiriye inama mpuzamahanga bagaragaje ko kugira ngo umugabane w'afurika ushobore kurandura malariya bisaba ubufatanye bw'inzego no gushyira mu bikorwa ingamba zitanga umusaruro kuyirwanya muri zo harimo ko inkingo za malariya zagezwa hirya no hino mu bihugu bya afurika bikigaragaramo iyi ndwara mu kiganiro cyihariye dr mabure mbituyumuremyi uyobora ishami rishinzwe kurwanya malariya mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc yahaye ijwi rya amerika yavuze ko mu barwayi ba malariya b'isi yose abagera kuri mirongo cyenda na bane ku ijana baboneka muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara u rwanda rubarizwamo dr mbituyumuremyi avuga ko nubwo u rwanda ruri mu bihugu byibasirwa na malariya ingamba zo gutanga inzitiramubu ziteye umuti gutera imiti mu mazu y'abaturage ndetse no kwifashisha abajyanama b'ubuzima mu kuyivura byayigabanije cyane tubona ko mu myaka itanu itandatu gutyo twagize malariya nyinshi muri bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi aho habonetse abarwaye malariya bageze hafi kuri miliyoni enye na magana inani mu gihugu hose abo rero bari benshi cyane ariko dushyiraho ingamba zihariye harimo gutanga inzitiramibu zikoranye umuti harimo gutera imiti yica imibu imbere mu mazu harimo no kuvura ku bajyanama b'ubuzima by'umwihariko tuvura abana n'abakuru hakiri kare mu midugudu ibyo byatanze umusaruro navuga ko ushimishije ko byatumye malariya igabanukaho hafi mirongo cyenda ku ijana riba ritangazwa na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko mu myaka itanu ishize abarwaraga malariya bari bageze kuri miliyoni eshanu kuri ubu abarwayi bageze ku bihumbi magana atandatu nibo babonetse umwaka ushize bavuye kuri miliyoni eshanu bariho mu myaka itanu ishize ahanini abajyanama b'ubuzima babasanga mu midugudu yabo bakabavurirayo nibo batumye iyi mibare ihinduka minisiteri y'ubuzima ivuga ko n'impfu zituruka kuri malariya zaga mu myaka itanu ishize abantu magana atandatu nibo bahitanwe na malariya buri mwaka none umwaka ushize abagera kuri mirongo itanu n'umwe gusa nibo yishe nanyarukiye mu murenge wa nyarugunga mu karere ka kicukiro aho abajyanama b'ubuzima bavurira abantu mu ngo zabo nasanzwe umwe muri bo ntirenganya emmanuel ari kumwe n'umurwayi nabaje nakurura cyane noneho ejo numva umuriro wabaye mwinshi cyane ubwo ndataha tondo ndara ndi gukurura burake ariko mwumva ko ndi guhinda n'umuriro umaze gusuzuma manuel umurwayi wawe bigenze bite bimeze bite maze kumusuzuma malariya maze kubona ibipimo nakoresheje igikoresho cyanjye kiranyereka ko yabaye pozitifu kigaragaje yuko arwaye malariya ubu ngiye kumuha umuti uwa mbere arawunywera hano ubundi muhe gahunda y'ukuntu agomba kujya akurikiza uko agomba kuyinywa mu minsi itatu kuvura malariya mu midugudu byafashije abaganga bo mu bigo nderabuzima kugabanya umubare w'ababagana bityo bakabasha kwita ku zindi ndwara ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc kigaragaza ko malariya y'igikatu ariyo yica abantu raporo y'ishami rya loni ryita ku buzima oms kuri malariya yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ishyira u rwanda mu bihugu bihagaze neza mu kurwanya malariya ndetse ko rwiteguye kuyigabanya ku kigero cya mirongo itanu na gatanu ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu kuri oms ibyo bizagerwaho binyuze mu gutanga inzitiramubu ku baturage mirongo inani na batanu ku ijana by'abafite ibyago byo kurwara malariya kurusha abandi mu rwego rwo kubafasha guhangana nayo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi ndasuhuza cyane abumva ijwi ry'amerika muri mu bubirigi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi uwabonye ikirago aririra umuraza umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana